akka dubbifneef dhageenyerra. walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa naannoo oromiyaaf somaalee gidduutti geggeeffamee lubbuu galaafatee uummatas jireenya irraa godaansisaa akka jiru jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru dhimma kanarratti jiraattonni aangawoonni oromiyaatiif federaalaa maal jedhu sagantaa har'aa keessatti godina harargee baarratti fuulleffannaa jaallannee dhiyeessa.
Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee gidduutti uumame kan ilaaleen dhiyeenya kana kanaas obsiisne itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti ji'oota lamaan sadan darbanii humni hidhate dhufee rakkoo qaqqabsiisaa ture godinaalee shan keessatti aanaalee kudha afur keessatti godinaaleen shanan kuni Harargee Bahaa aanaa Qumbii aanaa Cinaaqsan aanaa Miidhagaa Tolaa aanaa Guursum. aanaa mayyuu mulluqqee fi aanaa baabbileeti godina harargee lixaa immoo aanaa bordoddeeti godina baalee immoo aanaa daawwee sarar aanaa sawweenaa aanaa madda walaabuu fi aanaa raayituutti godina gujii immoo aanaa gumii eldelloo fi aanaa liibanitti godina booranaa aanaa mooyyaaleetti muddee gara dhumaarraa kaasee yeroo adda addaa humni hidhate dhufee uummata irratti miidhaa geessisaa ture.
gama kaaniin caffeen oromiyaa dhiyeenya kana walga'ii gaggeesse irratti. Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana kan ilaaleen dudubbatee ture kanneen harargee bahaarraa dhufan gidduudhaa obboleettiin tokko akkas jechuudhaan haala naannoo ishee mudatee ibsitee turte.
Nuti handuula nurra banaa jiru liyyooyinii naannoo Somaaleeti. Uummaticha osoo hin ta'in mootummaa naannoo Somaaleeti. Keessattuu aanota godina harargee bahaa keessa jiran gara aanota jaharratti naannoo daangaa sanarratti dubartii keenya gudeedaa jiru liyyooyinii naannoo Somaalee. Kanaaf uummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Qabatamaan iyyuu hafaasni taate aanaa gursuun buufata fayyaa santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeetii dawaa isaanitti naqanii nama kutaa lama sadii barateen tajaajila itti argachaa jiru jechuudha uummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaallichi jira. Agaru jira. Achitti ilaalu jirus yeroo uummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbaddu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachu jiranii alaabaan dhaabbachu jira. Shamsiyaad federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti.
Walitti bu'iinsa godina Harargee dhiyaa kan ilaaleenis ka dubbatame jira.
Harargee lixaas yoon ka fudhannu taate boddoddee irratti liyyooyinii qabatamaan dhufaasa banu jiru akka qabameeti. federaalli harkaa qaba yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurra xiyyeeffatama? Yeroo caffee amma duraan rakkaasaa turree jira. Hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'iinsa bishaaniitu nuun jaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Taraddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalaa. Gochaan suukanne isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli maswaaqaan naannoo Oromiyaa ittiin daleenee jira jechuudha. Olaantummaan seeraa nuti kabajnu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali?
Erga walga'iin caffee Oromiyaa gaggeeffame as torban lama guutuuf jedha. Ergasii jijjiirama jiru hubachuuf gara godina Harargee Bahaatti bilbilee gaafannaan roobii darbe namni shan humnootii liyyuu poolisiin ajjeefamuu natti man eessatti inni jedhu gaaffii kottaanu ture jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne na gaafate akkas jedheera.
Godina Harargee Bahaa naaf adii argaa nagee bobbaasa nama shantu jee karaa Oromiyaa irraa.
Maal tajjeese nama shanan kan?
Liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin. saamicha jijjiiranii saamicha kanarra waliin qolis uummanni daangaa fi lubbuu eeggachuuf jecha xiqqoo afaan dhaabbatee ture duraa boqotee achitti ganda keessa deemanii qonnaan bulaa nagaa deemu ajjeesan dubartii dabalatee dhiiraa afur.
Dubartiin sun eenyu akka jedhamtu hin beekamaa?
Namni shanan Qayyiba Faan dubartiidha. Qayyiba Jaliil. Kun Yaasinii. Yaasinii biroo, Maammad biroo, Alii Bilees, Habiraa tokko Raasaa Irraan Baddee.
Fadiisiin ala iddoo biraa walitti bu'iinsi kan jiru jiraa?
Ee ardumaanaa fadii gidi gurraa baniiti achimmas aanaa baabbilee ardaa eree ibaadaa haraasaniif deengaddaa fi deengadda bilaas lolaa ture bakka looyyaa kan hundaa jira ibaadaa gammachuu jaani gursumillee akkasumatti itti turee namnillee miidhamee jira baabbilee irratti haa rukutame deengadda nama harka rukutame deengadda amma kun yoo faana jira beektaa. Agaree jiranii yoo faana jiranii akkasii yaalarra jira.
Namoota wal waraansa sodaatanii qeerraa godaanan jiru.
Ee haafalee immoo namni baqatee jira. Hojjettoonni mootummaa tajaajila fayyaa kennu tajaajila qonnaa kennu barsiisonni waan jaamu addaa baqatanii jiran. Waabbilee fa'aa isin jiranii sadii gammaa addaan afur boqottee jiru.
Namoota warra baqatan iddoo tokkotti walitti qabee kan gargaaru jira.
Addaa fadis kun loluma san dura ol baqatee gaddeebi'e. Habaabilee immoo namni gargaaru hin jiru. Guutummattuu mootummaan nu jiran fakkaatu. Habultuu hin beekamu rakkoo keessa jiran.
Liyyuu poolisiin kun kan naannoo Somaalee ta'uusaa maalitti beektu maalitti adda baafattu?
Uffannaan isaanii adda uffannaa liyyuu poolisii jira kanuma uffatanii deemanii. Meeshaan isaanii meeshaa gurguddaadha. Isaanuma isaanii dhufanii dhufaa qaban qindaa'ee uummata oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Saamicha lafaati ajjechaa jiru.
Yeroo dhukaasanii akkas nama ajjeesan immoo lafa too'atan sana qabatanii taa'umoo dhiisanii deemu.
Yeroo itti loon harkataniis qabanii deeman oomisha waan biraati illee qabanii deeman maseenaan illee jala deemti. Yoo uumni dhufee duuba deebisu hin jiraanne ni tura. Amma immoo kakalee isaa kanatti naannoo gaarii ammeetii jaamtu to'attee qabattee turtee deebiteetuma gumaaf tokkite jechuudha.
Mootummaan federaalaa waraana ergee waan sinirraa ittis hin qabu.
Aanaa baabbileetis makkalaaqaan qubatee jira. Aanaa miidhagaatiif makkalaaqaan qubatee jira. Iddoon amma dhawan kun ittuma bakka aanaan sinee itti oldaan jirtu kana waan akka waan jaaniin qaban hoggaa oromiyaa kumfirraa dhee dhuufanii gidduu seenan malee. Hoggaa keenyarraa hin dhufanii kan.
Kan jiraataan kun dubbatu irratti deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa aanaa fadiis ka ta'an obbo Tafarraa Saamu'eel bilbila harka isaanii irratti argadhee dhuguma roobii darbee namni shan ajjeefameera jedheen gaafadheen akkas jedhan.
Dhugaadha wanni kun nuti daangaa naannoo Somaalee waliin hin qabnu dhaanniidhaate naannoo sanitti dhufee qote bulaa afur ooyiruu keessatti akkasumas dubartii takka. mana fi keessatti manuma biratti ajjeesuu danda'anii jiranii guyyaa san jechuudha. Walitti naannoo sanitti uumamee jira. Kanaaf uummanniinis ofirraa dhorkee jira.
Jechuun maaliin ofirraa dhorka obbo Tafar?
Naannoo sanirratti tokkoffaan uummanni horsiisee bulaanis ni jira. Warri qawwee mataa isaanii qaban kanaaf uummanni lubbuu namaa baraaruudhaaf tattaaffii guddaatu gaggeeffame. Haala kanaan dhaabbachuudhaa danda'ee jira. Yeroo ammaan kana garuu naannoon sun haala nagaatiin kan jiru ta'uusaati.
Wal daangeessituu bulchiisa naannoo Somaalee wajjin?
Waliin daangeessinu karaa fedheeni.
Akkamitti dhufarree?
Naannoo Baabbilee irratti miidhaa dadhabsiisaa turani. Karaa gaara kooraa jedhamu kanaan deebisanii naannoo sana irratti rakkoo uumaa turanii karaa saniin ija bu'anii kallattiidhaan karaa araddaa nagaa babbaasaa jiranitti gad dhufuu danda'anii jira.
Afaan maalii dubbatu namni dhaga'ee jira?
Somaalee dubbatu.
Hidhannoo qabu?
Hidhannoo guutuu qabu. Keenya immoo qotee bulaadha. Milishaa naannoo keenyaati. Kanaaf nutis daangaa keenya keessa seenanii hanga buufata fayyaa dhufuudhaa eeguu yaalii godhan milishaan naannoo saniitii fi uummanni naannoo sanii buufata sana hambisuudhaa fi mana barnootaa hambisuudhaa fi tattaaffii guddaa godhame garuu warri du'e kun uummata ooyiruu isaa keessatti namni du'e. mana isaa keessatti du'e qe'ee isaanii keessatti inni kun immoo kallattiidhaan qaamni kana qulqulleessus dhufee iddoo namoonni sun itti qabamanis dhufanii ilaalanii jiranii wanni hubatamuu qabu garuu nuyi fi naannoon Somaalee daangaa ta'e hin qabne riifirandamiinis bakkee ittiin geggeeffamne waa takka daangaas waliin hin qabne.
Waan uumame kana immoo mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira isa guddaatti hin gabaastu?
Ni gabaasne.
Maal argitan tarkaanfii fudhatame?
Walitti bu'iinsi namaa akka hin uumamne, uummanni tokko akka ta'e, uummanni nagaan akka jiraachuu danda'u, eegumsi akka inni cimu, kun karaa siyaasaatiin akka inni hiikamudha. Tattaaffiin naannoo keenya nu godhaa jiru, hooggansi olaanaatiif godhaa jiru.
Carraan jiru waan lamadha. Tokko warra haleellaa raawwatan kana mootummaan dhaabsisuu danda'u. Kan kanaachi humna hidhatee dhufe uummata fixaa jira jaa ta'eef isaan kunis akkatti ofirraa ittisuu danda'an haala mijeessuu kanaa ala furmaanni maal ta'uu danda'a obbo Tafarraa.
Mootummaan keenya mootummaa naannoo Somaaleetii wajjin federaalaa wajjin marii adda addaa geggeessaatu jira.
Garuu waan tokko immoo jijjiiramni hin jiru kaa namni du'aa jira namni rakkataa jira.
Kun ni jira garuu amma naannoo sana irratti raayyaan ittisa biyyaa akka inni qubatu naannoo san eegmeenii akka inni godhamu taasisaa akka jiru bu'aa marii san irraa akka dhufe kan jiru.
Akka jiraattonni jedhaniitti humni ittisa raayyaa biyyaa jira. Komaandi poostiinis itti dhiyoo jira jedhu garuu yeroo rakkinni dhufee nama ajjeesanii maal jedhani gidduu seenaniitu gargar hin qabanii jedhu. Isin maal hubattan?
Inni kun waan hin jirre. Isaan tattaaffii ni godhani. Miidhaa tokko tokko dhaqqabsiisanii eeguu isaan sun dhufan dhiyeessuun ni jira. Karaa federaalaatiin raayyaa ittisa biyyaatiin tattaaffiin godhamaa jiru gaariidha.
Amma akka itti gaafatamaa bulchiisa aanaa tokkotti yaaddoon keessan maayin?
Garuu haala kanaan yookaan itti fufu taate moo rakkisaa waan ta'eef uummanni ni miidhama waan ta'eef misoomni keenyas miidhamuu waan danda'uuf karaa nagaa qofaatiin akka inni eegamu barbaaduudha gama keenyaan.
Dhimma kanarratti mootummaan federaalaa maal jedha kan jedhu gaaffii keessan ta'uu mala dhaggeeffatoota keenya roobii dheengaddaa kan kabajamee oole guyyaa dubartoota addunyaa irratti walitti bu'iinsa daangaa dhaabsisuuf maaltu ta'uu qabaa maaltus ta'aa jira jechuudhaan. Dubartoota keessaa tokko gaafatanii sababiinsaas kan caalaatti walitti bu'iinsa kanaan gaaga'amaa jiru ijoolleef dubartootaa jedhan muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaaffii kanaaf deebii kennaniin.
የኛ ሚሊሻ የኛ አመራሮች እነዚህን ሊበጣጠሱ የማይችሉ ህዝቦችን ያጋጫሉ። ስለዚህ በሽታው ያለው milishoota keenyaaf hoogganoota keenyatu. Uummata walirraa addaanchituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummattoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen hoogganarra jiran adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni hoogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha.
Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleen rakkoon kun numa keessaa maddaa jedhu kanas irra deddeebine gamaa gama gaggeessine hubanneerra jedhan. Wanti nama ajaa'ibsiisu garuu uummanni Oromoo naannoo walitti bu'iinsa sana keessa jiraatu hidhattoota bulchiisa naannoo Somaaleetu nu haleelee jedha. Bulchiisi naannoo Somaalee immoo torbanneen darban keessa ibsa kenneen humnootii alaatu dhufee Oromiyaa keessatti haleellaa geessisaa jedhe. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny immoo milishotaaf hoogganoota aangoorra jirantu kana godhaa jechuun himatan. Kana maal jedhuu jedhe namichi horii gatee jedhe Oromoon. Ka dubbatamu akkas adda addummaa qaba. Dhugaan garuu eenyu harka jira laata? Naannoo walitti bu'iinsa keessatti gaggeeffamaa jiru kun harka caalaan naannoo horsiisee bulaan jiraatuu fi gammoojjii ta'uudhaan beekamu. gama kaaniin gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an immoo balaan caamaa mudachuu malaa jedhamee naannoon maqaa dhaamus isaanuma kana kan tokkoyyuu hin tollee budaan lakkuu deessee jedhe namichi torban dhufu godina baalee keessa haala jiru irratti itti deebina hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.